Ghana Talks Radio in a mix. In a mix. The best music in the world. The best. Best music. My favorite station. Ghana Talks Radio. GhanaTalksRadio.com. Listen live. Listen live. Listen live. I love, I love, love, love. We love your station. It's great. Listen here. Listen here. Listen here. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. Ghana this is Ghana Talks Radio, the best station rocking the nation. Niger Rendezvous with Cousin Legendary is live my people. How na day? I say make a greet to na. Happy New Year. We don't waka. We don't waka. We don't waka enter another year. We be done they talk about and don't they? Tete. We don't reason them, we don't talk them, we don't visualize them. But finally, finally, we don't work enter them. 2023, we don't land. everybody dey dis harmattan no be for here When you go wake up for morning naku go hold you serious code. you can't dey wonder say make you come out today or may you dey sleep dey go. for people wey be bosses wey be say people dey work give them. e no matter if dem sleep or if dem wake up because their money go still complete but for people wey be say na dem dey work for people once you wake up for morning wey harmattan hook you e no still matter you must stand up go work because if you no work you no go chop. This year we will just open. Plenty don't happen. Young pepper scatter scatter. This same year we will day. We don't see plenty sex tape, nude pictures nude videos. Some people don't chop breakfast. Some people don't chop dinner. Some people don't chop lunch joint. Some people we don't get New Year resolution. How far? no man. that New Year resolution. We sabi say na scam, na wash but normally people like to dey write am make dem use am make dem just use am dey console theirself anytime wey dem open book dey read those re resolution dem go just dey happy one kind one kind but for the end all na wash. na Niger Rendezvous be this. Live on Ghana Talk Radio. And I'm maybe your host, Cousin the Legendary. Now, plenty to I carry come today. Plenty to full ground. story wey dey my front na one kind story wey shock me inside dis same year we will day. ah ah wetin they happen some people say this 2023 wey we day so Now money we go dey see but some people don't dey see another thing We no be money Now for bauchi state this one take happen They say one man wey there for bauchi state don kill him wife after wey think say the person wey wan kill na him son e come go kill the wife the matter get as e be according to as the matter take happen for bauchi state dem say forty year old man wey be umar usman e don kill him wife ah ah after we be say mistaken wife for his son we be first son as the matter take happen then see on top this fateful day we be january 5th this year wey we dey say so Then say this usman he bin get katakata with him two wives and an eldest son after wey be say dem get katakata the eldest son e come chalo am e say pale no worry i go show you pepper you don disrespect me no worry i go disrespect you too that one be say im first son e threaten am e tell am no worry this year wey we dey so when you don't shame me i go shame you too na so the papa fear he look and say which kind thing be this Why detain me? Pikin we are born. On top say the papa sabi the kind person wey im pikin be. He sabi say this kind pikin no be person wey dey talk wey no dey do. Na talk and do. That man be say anything wey im go do, he must do am by fire by force. As the man come dey suspect, he dey look am. Say this guy fit come for night. He fit come try anything as the man wan sleep na so he carry im gun He put am for side He carry im gun sleep He bin dey expect say once the sun come for midnight wey wan come try one kind rubbish everywhere go scatter He don prepare well well say today na today. As the matter take happen for midnight, when midnight reach, the man be done the wait. If they wait, make see wetin go happen. But unfortunately, im wife wake up. She say she wan waka go outside, go urinate. Na so the wife waka comot. As she dey come back, she no waka jeje be like say the man don forget say the wife comot go urinate as the wife dey waka dey enter say make she come continue the sleep wey she bin dey sleep before na so the man carry gun e shoot am live and direct the man bin dey reason am maybe wey don threa ten am already he no wan take any chances unfortunately he and him own wife he kill am instanta. dem don carry matter go police station as me una wey get anger issues wey dey paranoid make una dey dey careful any small thing una go dey threa ten person una go kill person then you say you go kill person and i say make i ask you how many people you don create. dis year wey we dey so wahala no dey finish na the title of this year but inshallah insha jesus wahala must finish this year because this kind the kind thing what they see the kind tori what they see the kind things wey just dey happen you can't dey wonder maybe these things they don't they wait don't they say me 2023 reach may they just start to the unfold another matter with my front they say popular herbalist with the fake state they say you don't die No be say e just die. According to the matter, then say this popular herbalist, e don't die on top woman. Ah uh ah. -uh. una wey be say una get wife but una like to dey knack other pipo wife make una dey careful some people dey people wey be say na married women dem like na their taste be that once you start to dey question dem say wetin happen wey good wey you dey do this kind thing dem go tell you say married women na their taste some babes dey wey be say married men na their specialty As the matter take happen, the city's popular herbalist, wey name be Father Yemi Kaide, aka Ejiogbe, wey dey for State, they say he don die. After we be say go knock another woman we be pastor wife. That we be say herbalist, herbalist. Ah uh ah, -uh. e get as e be. the matter no funny but at the same time if you reason am well well na one kind irony wey no get solution. dem say on top monday wey be january 2nd this year wey we dey inside so dem say this herbalist e waka with this woman enter hotel say make dem go knack normal normal dem waka dem do the do do the do if you sabi wetin i mean. that one be see the knack the knack well well but after we be see the knack finish na so the man just fall he just die instanta the woman come dey reason am eh maybe na play e dey play e come dey touch am eh baba wake up. I'm not saying I play you they play. And a prank. Oh yeah, wake up. Play don't do. But unfortunately, you know wake up. na so the woman start to shout. people waited the hotel They come dey wonder say which can play these two people they play. dem first ignore am because dem think say maybe maybe the thing wey dem dey do e don too sweet dem but when dem see the when dem see the shout no dey stop the shout no gree stop dem come run come dem say mama afa wetin dey sup as dem check the baba wey lie for ground unfortunately e don die and e don too late some people come dey suspect say if it be say wetin dey the woman body wey yoruba people dey call magun dey say if it be magun kill the man for some people wey no sabi wetin be magun make i tell una from my small knowledge usually once a married man suspect say im wife don dey cheat on top am you come carry something wey dey dey call mago spiritually na juju e go carry am put for the wife body during that period that juju dey the woman body anybody wey sleep with am something go do am. make una dey learn make una dey learn make una dey fear dis gender small small no be say make una fear dem finish but make una dey fear dem at least out of twenty four hours wey you get inside one day you suppose take like twelve hours fear dis gender take 12 hours. Fear women. Some women, they will be say once they enter your life, you go just the prosper, they go. And some women, they will be say once they enter your life, now the up happen. Make we dey careful una website na like to dey knack married women ah go marry dey knack your own wife Now what i go tell you be that go marry once you marry your wife go become married woman eh you can come knack and dey go. another matter we did for here. una we be say una no one they do legit job una no one they do the work We would una mate they do na another work una one they do no worry Then go stick at you una na just a matter of time. on top Christmas Day, will be December 25th. This year we've just finished, so then say for Lagos Airport, Nasu then get the one man where they return from Brazil. In name be Agbasi Prosper Chooks. As they work at the come from Brazil, they can't stop man for airport. Where they for Lagos? They ask him alpha dis thing wey dey inside your bag wetin e be e say ah ah these things wey una dey look so na candies na sweet wey i wan share give people for december dem say no wahala make we check am lo and behold as dem open am when dem open candies candies as dem open am waiting them inside. He shocked them. now when they watch am for facebook when they watch am for youtube make we see wetin dem inside the candies that they come. As they open the candies, wetin dey see inside no be candies, na cocaine. That one be see them comot candies, con carry cocaine put inside. They come giddy they come ask am further then say this thing where you carry come ninja. What you want carry and do He say if you wan carry him, go enugu state go sell am for that side but unfortunately they don't get am. matter wey dey for here na really one kind sad tori wey be say when i see am e break my heart e break am no be small no be until something go happen to you before you go sabi say that thing suppose break your heart if you be normal human being wey get conscience wey get feelings some things dey wey suppose dey break your heart once in a while. This insecurity matter, we don't ravage every part of Nigeria. If you a good north, nowhere they safe. You a go east, nowhere they safe. Shey na south, abi na west. then say one young man who wey suppose marry on top january 7th they don't kill him for one number state this january 7th wey we dey talk about Not today Not today the boy suppose marry but unfortunately on top Wednesday, will be January 5th, Naiden Kilam. As the matter take happen, then see on top 10 p.m. January 5th. Now, so they for house. We be say these people waka come. They can't knock. They can't ask. Who na they look for? Then say na Izuchuku that they look for. Izuchuku look up. Eh, maybe na people wait. we say me they come congratulate me on top say i, want, I go soon marry na so he open door say make he greet them as they open door na so these people open fire start to the fire am. dɛsɛ na for newi for anambra state na there the matter take happen dem fire am live and direct na so these people japa after wey be say dem don commit the crime we carry them come na so di family rush ijuku rush am go hospital by di time wey dem go reach e don too late e don die. make we dey dey careful. this year we will do so with the kind things wey they happen it won't be like say this year go rough small. but the cocoa of the matter na to say me, baba god help us make we overcome am because e not dey easy. E no easy. Even for Mr. Easy, go ask him. be say una get pikin wey dey go school una get small small pikin wey una don send go school especially boarding school. e go make sense make una dey check on una pikin at least frequently. according to the matter with my front, there's a secondary school student. They don't get them. Where then go they do what some people they call threesome. If you know Sabi waiting be, now your wala. No be my own. Odense student where they attend Federal Government College, Ijaniki, where they for Lagos. They don't give them. Where then go they do three sum. Ah ah. Which kind of mathematics be this? According to the matter, they say these people where they for boarding school then go jump fence waka enter community they say e get one kind hotel waiting for that community na there dem go waka go go the lodge for several days. according to the matter they say dis students wey dem catch Then tendency them be from ages 14 to 17. Ordinary teenagers, we never even reach 18. 14 to 17. Imagine. Then say no be today they don't they do them. They don't they run this package, don't they? dancing are seven male students and five female students. Nine then catch. Where then they do the matter, they can't ask them, this thing where una they do. Alpha. Beware the matter for finish after we be say catch them, wey dem dey execute this kind rubbish act they can say eh we don't catch you una una wey don dey chop the forbidden fruit and eh, make we go test una now. so dem test them. They can't discover say one of these students one of them don't get belle. that one basic secondary school picking ages 14 to 17 they don dey knack akpako they don dey collect gula, hey. wahala e get as the matter take be the say this generation wey we dey na gen z and some people say this time wey we dey na end time that one may say the world done, they finish. una wey be say una get school e suppose make sense make una dey supervise una pikin students wey come una school say dey wan dey study make una dey supervise dem because no be the first time wey we dey hear this kind thing be this we know say normal normal these things dey happen on a daily as me and you dey talk so i sure say this kind thing still dey happen for another place na person wey dem catch na im be thief. but make we dey teach our pikin the pikin wey we born make we no neglect them make we dey teach them dey give them better morals. another matter wey dey for here. Eh. We they talk about the election. The election will happen next month, will be February. The election will happen. If una like them or not. The parties still the campaign. All the political parties we go participate for the general election we could happen everybody still the campaign but this one na one kind matter wey they bust everybody logo. apc presidential candidate bola Metinubu. Iwakago Benin. Uwe be the capital for Edo State. Iwakago go there, go campaign. He can't they promise the youth. Uwe dey for there. He say make una no worry. I go turn Yahoo boys into cheap manufacturers. That one be say na when they do Yahoo Yahoo, make una no worry. When I enter, una go dey produce chips make we hear wetin talk at the come. turn the so-called yahoo yahoo boys to experts in manufacturing and creation of chips that we intercept and all that. But not be really the chips matter. Nine day everybody mouth. He get another one. Way add for dear e say e go turn dem to cheap expert e come add another thing for the back wey sound like darun darun darun i no understand but make we hear am again because some people say be like say they speak in tongue for that side make we hear <laughs> make we hear the come. turn the so-called yahoo yahoo boys to experts the manufacturing and creation of chips that we intercept oh. and organ. some people say maybe maybe they speak in tongue for that side. e say e go turn yahoo boys into chip makers. But make we dey careful. These politicians, where they promise us heaven and earth make we dey careful. But make we re- reason this matter in another way. He say he go turn Yahoo boys into cheap manufacturers. When you come to tech, e get something wey dem dey call cheap. Most of these electronics wey we dey use na because of the chip wey dem use na im make us fit dey use dem but if you come reason this chip plantain chips dey potato chips dey we no come know the one wey dey talk about shey na chips for tech abi na plantain chips abi na potato chips we suppose dey ask this kind question because i remember that time wey be say buhari come wey wan enter office e dey promise us say nigeria from top to bottom but we no ask am say which kind bottom you dey talk about nobody ask am na so we dey hail am say baba say baba but later He come finally show us the meaning of the top to bottom wey im bin dey talk about. another one on top dis election wey dey come if you sabi well well you go sabi say some for some part of naija e get some pipo e get some pipo wey dey allow me underage voters make dem dey vote for some part of naija if you go dat side you go see plenty underage voters for dis election wey dey come. INEC on the tell us. They see me with nobody. Any person who then giddy, who be age voter, then go arrest them. Make we hear what they talk at the come. Our voters register is robust, and we believe that our voters register is credible. As of today, the voters register is hovering between uh, uh between uh, 93.5 million registered voters. Now, on the 16th uh, day of January uh, 2023, the Commission will publish the official register of voters that will be used for the 2023 general election. Yes, I completely agree with you that there have been issues around underage registration. In some of the uh, uh, areas where we recorded some underage registrations, we have summoned all the officers that engaged in that particular exercise uh, to appear before uh, the commission, and they're appearing before a special uh, panel of the of the of the commission, and they uh, and it is still ongoing. Now we have also made it very clear that any visibly underage person should not, on any account whatsoever, approach any of our polling units on election day because if the person does, the person will definitely be arrested, and the parents may also be uh, be, be, be arrested for aiding and abetting uh, such uh, such such um, uh, uh, such such venture. Secondly, the chairman has also told the nation that the cleanup of the voters' register is an ongoing venture, and we are going to make sure that all malicious registrations that have gotten uh, into our register will be removed uh, prior to election day. Some of the uh, data you saw, some of the information you saw uh, on the social media relating to underage registration were some of, uh, some underage registrations that uh, took place uh, between uh, 2011 and before we went into the 2019 uh, general election. This commission had the courage to publish the entire register of voters and ask Nigerians to also check to make sure that no malicious registrations have gone into our voters register and so we have harvested all the claims all the objections and all the complaints and we are cleaning up the uh, voters register and we assure nigerians that the register we are going to go into the 2023 uh, general elections with will be a voters register they can be proud of and it will be a credible voters register and the cleanup is still ongoing and we are not done with today inec don dey promise us but normally we they expect say dem go fulfil their promise. another matter with my front then say this economy wey we dey so e dey bite everybody both the poor and the rich Now breakfast wey everybody dey chop on a steady. nigerian singer wey be portable na so e waka enter aeroplane aeroplane come dey scanty e come dey tell im pipo i don tell una say make una go do juju make una do ritual make una get money una no do now wey be say economy don hook na for truth una no get money to take buy flight ticket make we hear wetin talk at the come. wahala e don happen i dey inside plane people no gree enter plane o dem no gree buy ticket <laughs> <laughs> wahala wahala do it sha you do kakaka you no do now may enter plane no get money to buy ticket you no see empty seat inside plane people plenty outside o. inside plane everywhere empty all the seats empty now? They don't gree. They don't gree get money. They don't do Israel. They don't do Israel. They don't gree I don't broke. Who do Israel make you get money? You see? You know have to play the library. e make una go do ritual make una for dey see money take enter aeroplane una say una no do now una don broke money no dey wahala for who no get money to enter plane my brother my sister check the distance for google come start to dey waka dey go within three days or five days you suppose reach your destination before i go jump on top the next story with my friends, make a good drink water they come. ghana talks radio a ɛwɔ uk aburokyimaa mu ɛna afei ɔman ghana mu ha ɛde sound system mekyerɛ spinning machine papapa a ɛfiri amanane aba bɛgu ɔman ghana mu ha ɛti sɛ woyɛ ayie woyɛ engagement woyɛ wedding woyɛ birthday party political parties a moyɛ rally sɛ moyɛ asɔre a moyɛ crusade sɛ wobɔ carnival or any kind of event na wopɛ spinning machine papapa ɛboa sound no mu ɛdɛ deɛ a ɛneɛ mekamfo gtr sounds ɛde ɛma wo yɛwɔ live band nso a woto nsa ɛde frɛ yɛn a yɛbɛtumi aba bɛboa ama wo dwumadi a wowodie no nso atumi ayɛ kama paa yɛwɔ nkran pomponi mantam wɔ anyaa apɔnkye hotel ɛhɔ pɛpɛɛpɛ ɛna yɛbutuo wodea ne sɛ wobɛfrɛ mpanifoɔ ɛwɔ 0546 960510 gtr sounds ɛmu wɔ dɛ angaza <laughs> This is Ghana Talks Radio, the best station rocking the nation. Niger Rendezvous with Cousin Legendary is live Our Rendezvous with Cousin Legendary is live just join us, this one a Niger Rendezvous, live on Ghana Talks Radio. And I'm your host, Cousin, the legendary. Now here we they give every jury everything with happen for Niger. Would they carry them conjure domot. e get one matter will break internet on top Christmas Day, December 25th, for Ninja. Now, one kind black day, if we forgive on that kind of time. Now, one kind black Sunday. Black Sunday for Ninja, where plenty people cry although the matter the matter no really relate to a lot of people but still people wey hear the matter wey get conscience wey get feelings wey get correct emotion dem cry. On top this fateful day, will be December 25th. He get one lawyer who will be Bolanle Rahim. Naso police kill him. On top that day, Nigerian police, plenty of them no get sense. Plenty of them no normal. But still, plenty of them get sense plenty of them still number. as the matter take happen on top december 25th then see on this fateful day the person when they narrate the matter na im be gbenga rahim this lawyer husband is e see on top that day na so the wife come meet up e say make dem just carry everybody comot on top say na christmas day and dem don chop christmas rice dem don chop christmas chicken make dem go do christmas shopping make everybody go relax na so dem enter motor dem waka comot dem waka go mall as dem dey come wey dem reach aja na so dis police start to stop them. no be say dem break any traffic law or no be say dem jam anybody or no be say dem talk say dem no go stop as police see say dem dey come na so police tell them, make them stop there They never even stop finish na so police open fire on top dis pipo wey no be say dem carry gun no be say dem carry knife e open fire on top dis pipo as di police open fire di husband come dey look am which kind juju be dis ah ah wetin dem do kila gbe kila ju wetin dey sup for here na so dem rush comot for car come dey ask police wetin happen why you open fire you say make we stop we wan stop you open fire who send you na so dem go check on the woman wey be bolanle rahim but unfortunately e don too late even when dem carry am reach hospital hospital tell them this one woman una carry come so na dead body e don too late. The police wey commit di matter. im name be drambi vandi which kind name be dat. But then see the Nigerian. But this name, it they sound like one kind German name. But no be there be the main matter. No be say kill the woman. Or do on top saying kill the woman, na serious matter. But the cocoa of the matter be say, this woman wey he kiss so, the woman be dead pregnant when he kill am according to the people wey dey close to the woman wey be family members dem say this same woman she be don look for picking, don't tey she don't marry but she no get picking. she and the husband they don't they look for picking, don't tey but picking no come but when e reached 2022 na so pikin come and when the pikin go come na twins come that one be say the police wey kill this woman e kill the woman and the twins wey dey inside am on top december 25th wey be christmas day. the matter vex everybody at least invest a lot of people. Because which kind wickedness be that? Which can Satan? Which can Satan go push you to commit this kind of crime? And no be seen at the first time be this. This police wey they for no be the first time wey they go dey kill people be this one incident still happen that same december wey dem kill one young man but when dem kill that one nothing happen people protest but nothing happen until this one come happen but wetin you expect for country wey be say government no send you government no the reason citizen for this africa wey we dey if you no get money nobody send your papa. but dem still dey settle di matter. another matter wey dey for here di matter get as be nollywood actor wey be alex Kubo. matter don't turn yam pepe scatter scatter between im and im ex fiance wey be fancy. normally e get some kind people. wey be say dem go chop breakfast but the thing no go too enter them. but e get some other people. wey be say once dem chop that kind breakfast dem fit kolo instanta. just in case if you no sabi back in 2021 alex ekubu and im babe dem bin comot come announce say two of them wan marry na so everybody start to be happy we start to be happy for them. say ah ah these two people they look cute together but unfortunately in no too tey na so we take here. say these people wey wan marry dem not dey marry again. They don't scatter. That one now back in 2021. After we see everybody, don't forget their relationship. Nobody they reason them again. As 2022 take the finish, we'll be about one year after na so fancy comot she come drop apology letter give alex ekubo for instagram everybody come dey ask ah ah which kind thing be this una say una wan marry for 2021 una no marry e come reach 2022 you come dey post apology letter give this person wetin dey worry two of una. make una no forget after wey be say two of dem break up some people come dey suggest say e be like say alex ekubo no like women be like say na men e like but be like say if e you wan marry fancy make you use that babe dey do cover up na wetin some people dey suggest some people dey talk say be like say na gay but we no know for sure because person wey dem dey accuse say na gay you be e no confirm am e no debunk am. but we con dey hear development tori tori come dey on food after wey be say fancy drop the apology na so people come dey bash am some people come dey talk dem see na another decoy wey fancy wan take enter alex life back some people come dey tell alex say make you no accept the babe back. when fancy go talk according to the matter fancy come dey talk am e say no be say she bin wan apologize give alex but na alex tell am say make she apologize say im go stand beside am say make you no worry go ahead apologize do public apology once you do your own me sef go do my own but unfortunately after wey be say fancy post the apology letter alex no can reply He can't betray him. He no do the public apology We don't promise fancy say e go do The matter come fancy she come start to provoke according to fancy she said the same alex ekubo for the five years wey dem date he say this guy no touch am he no kiss am he no knack am. some people come dey suggest say e fit be say their suspicion na true say alex na gay because some people dey wonder say why you go date person for five years you no knack am some people come dey suggest benam na talk say make we no dey knack until we marry now this guy no knack you you still dey complain abeg wetin una want. another matter wey dey for here this year we will inside so make una no forget towards the end of last year nine actress empress Jama, na so the ex start to dey threa ten am say go dey release her nude videos and nude pictures He threa ten He said two of them get money matter. But the babe no one pay. The babe come they accuse the guys. Say the guy been assault him. He beat him several times. He come still force him enter engagement. But as the matter they go, this same X, it don't start it does start to release her nude pictures and videos. If you enter internet, the way you check them, it e full everywhere. But Empress Njama don't come out. She can't tell her fans, say make una no worry. She dey strong, nothing do am. Make we hear wetin she talk at the come. yeah, <laughs> love you. love you guys. Love you guys. Yeah. I'm good. Yeah. Thank you guys yeah. for all the love, all the support, all the messages, all the visits. Thank you guys. I'm alive. I came out alive. I was able to speak out. Yes. So many women out there actually hiding under this whole. T- yeah. Yeah. But last, last, we moved. Yes, we're moving. You understand me? We're moving. All the bloggers that think that you can bring her down. I'm good, guys. I'm excited. My freedom, my life. You True, guys, most of you guys don't know the story, but. I saw- This generation we dey so. Everybody just dey do as dem like. You are person the date. You can't they collect pictures and videos their nude pictures and videos when una come break up you can't start to repost them for social media which kind of wickedness mad past that one. Another matter for here Nollywood actress Webin Kiru Sivanos, we plenty people sabi as Bele Bele. If you watch that old Nollywood movie where they try to be egg of life, that actress will act up. And now she be that. She done finally engage. Finally, finally. It e no matter if you engage at the age of 20 or at the age of 30 or even at the age of 40, it e no matter. It is never too late. Another matter for here. Actress Uche Jumbo. She non collect US citizenship. Ah uh-uh. Who Ninja never tire? Make you raise your hand. That one may say she don't get dual citizenship she be Niger citizen, come be US citizen. She come they jubilate, they rejoice. Make we as they cap and come. Bing bing. Jesus. Your father. Oh my. Hello, America. Hey, let me just let me touch it, please. Oh, yeah, minta. Bless para your macaras and them side. Oh, God, when. yang dia ke ke semak ke ni bayi terus bawa kata me hari ni ndak intend oh god of the god where god where oh blue blue baba blue baba blue baba blue baba blue baba blue blue blue blah baba blue blah blue blue blue blue blah blah blah blah blue blah blue who green passport never tire even that my passport. even <laughs> even that my passport that passport don't tire me i won't collect blue passport wahala for who no get blue passport. Sometimes we be say i go wan travel i wan come comot my passport i come dey fear because e be like e be like say one kind juju they attached to that green passport once you comot that green passport they come dey look you one kind you african you come see ecowas. baba god will do one for am He go do one for us The last story with my front make una not forget na so we don't dey hear say comedian basket mouth he and him wife They don't separate but don't be the matter carry come The wife can come out. say una say una shame women. una go shame women. never marry. Make una dey careful. Make we hear talk come. I feel like it's only in this part of the world that people make a big fuss about a woman not being married at a certain age. Like you would hear questions like, ah, Auntie, why you never marry? Ha. Is she going to marry herself? Some even go as far as suggesting that, ah, Auntie, you sure say you know go go born one? Ah, how do you ask people such questions? You need to understand that if a woman is not married, it's because she's probably taking her time or she hasn't met the right person. Because you do not want to rush into this institution called marriage in the name of wanting to get married on time and end up rushing out. Because it's tough. Marriage can be tough. As beautiful as it is, it is hard work. Yeah. So if a woman decides that she's not ready yet, you need to let her be. Stop with the derogatory remarks on why she's not married because it is really unfair. It's actually unfair. The cocoa of the matter make una stop to the marriage marriage shame women you will never marry. It no matter. You go still marry. It is never too late. We don't hear of people who marry at the age of 50, at the age of 60, even at the age of 70. If you sabi as they e go nowadays, even young men don't they married old women We don reach like age of 80 85 we don see am and we still dey see am it is never too late. The next segment where they enter, nine be my countdown segment. Now my first countdown be this. This year, I can't look up which other way i fit take start dis calm down if no be to use one of our best artists wey dey naija wey come from africa wey be one of the world best the artist wey i carry im song come today na be the one and only O O one, machala wizkid ghana talks radio in a mix in a mix. The best music in the world. The best. Best music. My favorite station. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. Yes. More. Cool. More. More music. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. This is big. The Kanda Show has begun. Ladies and gentlemen, check it. Check it. Check it. This week's number 10 ẹlẹ́gba ẹlẹ́gba ẹlẹ́gba ẹlẹ́gba ẹlẹ́gba. It's legendary beat. Ah. be hustle to work. me and From old we been hustle to work. This week's number 10. You're listening to GTR Music Countdown. Them they pray for blessing. My people, them they pray for blessing, for better living. GTR Music Countdown. This was number 9. too. Let nobody do me better in truth. See, I'm ballin', I'm ballin', I'm ballin' for two. Let nobody do me better in truth. the bad musician, the bad producer. Ah, you already know, you're on every show. This was number 8. number seven. Big time forward. Yeah. Starboy there, sir. Came into the game, the one replace me. Me love my energy straight, me no chaser. All of my guys know me all about me paper. Me got me girls all around me, me no chaser. Yeah, star boy, call me number one. When me tune drop, the girls they bounce along. Me no let nothing come between me and me paper. So when me come in at the place, me undertaker. be representing for me city, yo. African pie, me rep my thing, yo. Me come clean like me coming on me video. Make me, me come through like a soldier. She give me tea and she pleasing my rosa. She got the keys to my Porsche and my Rover. We in Miami living la vida loca. Yeah, yeah you got the teen, I know. You got the body, I know. This was number six. Holy fire, holy water, holy money, only money, only money, only money. We are woody fire, woody thunder, only money, only money, only money. Let the mare bless you with body, oh baby. Oh. Star boy go bless you with money, oh my girl. Let the mare bless you with body, oh baby. Hey, star boy GTR Music Countdown. This week's number five. Baby girl, you find yourself though. Girl, you make my day. be shame me you want to. Make we the one plus. This week's number four.

If you paranoid, then I'ma spend the night. You thinking that love you every day. Diamond dance with you, the money I go pay. For your love, I go pay. Um. It ain't it money, Jason. Oh, I feel this for you every day. When you call, run it back on replay. For your love, I go pay. Um. Make it make you sing, sing to the mic. Oh my girl, you are that looking in your eyes, oh. Show you many things you can utilize, oh. If I say I love you, then I tell you like so. Oh. Show you everything when I get to my oh. True that make you utilize, oh. Girl, when we talk, they way go revive, oh. Give you many things we could, make you dance, oh girl, make you back up to the standing mic. If his phone ring and he never call you back, you should leave him. Let me put some money in your bag. You don't need what I mean is if he do you bad, ain't no reason. It ain't where you been, girl, it's where you at. Where you, you at? Thinking I love me, never do. Diamond dancing with my money, I go pay. Now yeah, good finish matter today on top Niger Rendezvous and a countdown down be that now whiskey that carry come today. Number 10 song where Whiskey carry enter today and I'm Bar for number 9 he enter featuring Femi Kuti with Jai Jai for number 8 he enter with Daddy Yo for number 7 he enter featuring Drake Come Closer for number 6 he enter with Soccer number 5 he enter with Fever number 4 he enter with Joro number 3 he enter featuring Thames Essence that one we just just listen to now, Naimbi Whiskey featuring no Whiskey and Chris Brown, Call Me Every Day. The next time we're gonna come your way, Naimbi this Wednesday where they come from 12 to 1.30 p.m. right here on Nigerian Rendezvous, Namibia host cousin, the legendary my number one song this week, Naimbi Whiskey, Bad to Me. GTR Music Countdown. And now, ladies and gentlemen, this week's number one. body done they cause a migraine. Talks Radio, the best station rocking the nation.